ఇది news with America ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo mu mpera zindwi turangije bruxelles mu gihugu c'ububirigi harabaye inama mpuzamakungu yariko yihweza ukuntu ikibazo c'impunzi z'abanyarwanda cane cane impunzi ziri mu gihugu ca malawi cotoregwa inyishu ubwo rero twayashimiye nyine leta ya malawi tunayisaba ko yakomeza kubungabunga umutekano w'impunzi z'abanyarwanda uyo ni michel niyibizi umwe mu bagize ubuyobozi bwa komite ishinzwe gukurikirana ikibazo c'impunzi z'abanyarwanda iyi nkuru hamwe n'izindi nkuru zo mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye turazigaruka ko mu kanya yamara reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aroyisi bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aroyisi urakoze fidele tuyahereye mu gisata c'amagara y'abantu ibitigiri vy'abamaze kwicwa n'umugera wa korona bishitse ku gihumbi na cumi n'umwe kuri uyu wa kabiri perezida w'igihugu c'ubushinwa Xi Jinping yashikirije ko izindi ngingo zikomeye zo guhangana n'ico kiza zigiye gufatwa ibitigiri vyiyongereye inyuma yaho intara ya Hubei uwo mugera watanguriyemo itangarije ko abandi bantu ijana na batatu bafu, bafuye kuri uyu musi wa kabiri mu masaha yo mu bushinwa kibaye igitigiri ca mbere kinini c'abapfuye ku munsi umwe kuva uwo mugera utanguye kumenyekana perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yashikirije ko yiteze ko ico kiza kizoherana n'ukwezi kwa kane igihe ubushuhe buzotangura kwigaragaza muri ako karere komisiyo ya oni nayo ishinzwe gufata ibihano yashikirije ko itezuriye korea ya ruguru iyemereye kuronka imfashanyo zizofasha ico gihugu kurinda k'uwo mugera wa korona ukwiragira n'ingoga mu bantu mu gihe coshikirwa akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano kafatiye korea ya ruguru ibihano vy'ubudandaji kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu mu ntumbero yo gutesha ico gihugu guhingura ibigwanisho vya nikleyere korea ya ruguru nta mfashanyo irasaba ivuye mu mashyirahamwe yo hanze mu twigoro two kurwanya uwo mugera kandi nta murwayi gushika ubu aratangazwa ko yanduye ico kiza abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika ijana n'icenda nibo bakomeretse mu bwonko ni nyuma y'igitero ca misire irani yagavye ku kambi ya gisirikare yabo barimwo muri irake mu kwezi guheze aya makuru yatangajwe n'ubushikiranganji bwa amerika bujeje kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere ico gitero kikiba perezida donald trump yari yatangaje ko ata musirikare wa amerika yakomerekeye muri co kuri iyo kambi ya al asade mu burengero bwa iraki mu ijoro ryo kuwa ndwi ukwezi kwa mbere irani yagavye ico gitero mu kwihera urufu rwa generale wayo kaseme soleimani yishwe na drone ya amerika ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa mbere nyene i bagdade muri ico gihugu ca iraki
washington ijwi rya amerika igihugu ca pakisitani catangaje ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guteresi azokigendera mu ndwiza kandi akazokwitabira inama mpuzamakungu yo kwibuka imyaka mirongo ine iheze pakisitani yakiriye impunzi ku butaka bwayo pakisitani ihaye indaro impunzi z'abanyaafganisitani zirenga umuliyoni nico gihugu ca mbere ku isi gifise impunzi nyinshi intumwa z'ibihugu mirongo ibiri zizokwitabira iyo nama pakisitani izotunganya ifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu onigita ku mpunzi hcr ku mugabane wa burayi igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cataziriwe siyara kiriko kiraca kuri uwo mugabane kimaze guhitana abantu bashika kuri batanu mu buraruko bwa buraya ico gihuhuzi casize imyuzure mu mabarabara kandi gisiga ibice bitari bike mu kizime ibisagara vy'ubwongereza harimwo ica hebden bridge nivyo vyasinzikaye kuruta ibindi aho amazi yavogereye imodokari amazi aharurwa mu bihumbi asigara ata muyagankuba abasirikare ba turukiya na siriya baratanye mu mitwe ejo kuwa mbere mu ntara ya idiribe yo mu buraruko bushira uburengero bwa siriya iyo mirwano ibaye mu gihe igihugu cya Turi- turukiya kibandanya congereza inguvu za gisirikare muri idiribe mu gihe kandi utwigoro twa kidiplomasiya tw'uburusiya na turukiya two kurangiza iyo ntambara ataco turiko turashikako ishirahamwe mpuzamakungu ryashikirije ejo kuwa mbere ko izo ntambara zigamije kwigarurira idiribe zimaze gukura abanyagihugu bashika ku bihumbi amajana indwi mu ngo zabo kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri
washington ijwi ry'amerika umuryango umwe bwa afurika wariyemeje ejo ku munsi wa mbere ku byerekeye kongereza utwigoro two guhagarika uruhagarara muri libiya hamwe no gushyigikira umugambi w'amahoro ucumbagira ushyigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ibyo byatangajwe n'uyoboye urwego rujejwe amahoro n'umutekano bw'uwo muryango ismail shergey ku ruhande rw'inama y'umurya- y'uwo muryango ku murwa mukuru w'igihugu ca ethiopia addis abeba shergey avuze- avuga- avuga ko igihe cyo guhagarika intambara muri libya kigeze amenyekana bw'uwo muryango byotegerezwa gukorera hamwe kugira bishike kuri uyo mugambi abantu bitwaje inkoho n'imipanga nabo barateye ibiro by'igipolisi mu gihugu ca bene hafi y'urubibe na burkina faso ibyo byavuye byavyuye ubwoba kw'ibitero n'ubwicanyi bukorwa n'intagondwa z'abayisilamu bishobora kuba biriko bitera bishika kure muri ako karere k'isi umupolisi umwe yarishwe undi arakomereka mu gitero cyabereye mu mihana y'ahitwa mikuru jimjimi mu bucagucagu bwo ku munsi w'imana abakoze icyo gitero baraturiye amazu muri iyo mihana
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza ubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye uburundi aho ku munsi wa kabiri w'indwi irangiye wari umunsi ngarukamwaka isi yahariye gukangurira abantu indwara ya kanseri mu gihugu cy'uburundi iyo ndwara ntikiri agaseswa rumuri ku bantu amajana atatu na mirongo itanu n'umwe bapimwe mu gisagara cya bujumbura mu mwaka uheze hafi igice cyabo baratowe ingwara ya kanseri inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu burundi muyishikirizwa n'umumenyeshamakuru desire imana ari kigali mu rwanda ikigo bujapath eh, gikorera mu gisagara ca bujumbura gipima ingwara ya kanseri cerekana ko igitigiri c'abantu bagendana ingwara ya kanseri ari kinini mu bashika amajana atatu na mirongo itanu n'umwe capimye mu mezi atandatu yo mu mwaka uheze ijana na mirongo itatu muri bo casanze bayigwaye muganga hari menshi jean marie akorera mu kigo bujapath kanseri twabonye ari nyinshi izo bita mu gifaransa colorectal hanyuma hagakurikira kanseri yo muri esitoma ivyo navyo kenshi kanseri abantu benshi baja kuyipimisha amazi yaramaze kurenga inkombe kukaba nkako bamwe mu banyagihugu bo muri karitiye ya kinama bayaze n'ijwi rya amerika mu ntango z'umwaka uheze bavuga ko na hagati yabo nabyo nturumva ni ukuri sinzi ndabikurikirana ni ku radiyo ni ukuri mpora yumva gusa mugabo sinzi akange nifata nari maze imyezi nayo ku bagabo sinari bwabyumve jewe byoba bishasha kuri jewe nshobora kwirinda izo nshinge batera cyangwa ibyo binini bantu ibyo byo kwikingira kubyara ku rugero byo batubwira ko bitera kanseri yo mu gitereko cyangwa ibibyimba byo mu nda aho ibintu bigoreye ni uko mu burundi abaganga bavuga ko ubuvuzi bwa kanseri bushoboka igihe umuntu agiye kwivuza atarumva umusonga ku muntu amaze kuja ku musego imiti ntimworohera gushikira kuko ari ngombwa ko ayitumako mu bindi bihugu muganga harimenshi jean marie wo mu kigo bujapath avuga ko n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu atanga uvu nyinshi ryashize muri ico gisata co kuvura indwara ya kanseri ishyirahamwe mpuzamakungu ryejo amagara y'abantu ryakoreye ku ngwara zimwe zifata n'ingoga ico bita maladi infectieuse mu gisata c'amamaladi chronique ingwara zimara igihe kinini nta kintu kinini cakozwe nico gituma haba ivyo kuvura ivyo gupima ivy'uko abantu baronka ibikwiye vyose muri kanseri bikiri inyuma cane gose mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bavuga ko hari ibikorwa biriko birarangurwa kugira ubuvuzi bwa kanseri bushoboke mu gihugu bimwe muri ivyo harimwo gukarihiriza ubwenge abavuzi ivyo navyo mw'ishirahamwe ry'abaganga bagwanya kanseri mu gihugu bavuga ko ubukene bwabo butakiri bwinshi nyabuna bakavuga ko hari ikibazo c'ibikoresho mu buvuzi muganga jean bosco gira uko ishaka avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu makuru yatanze kuri imwe mu maradiyo akorera i bujumbura asigura ko vyose biriko birategurwa n'ubwo adatanga ikiringo c'aho bizogira mu ngiro izo nyigisho murumva ko uko ziriko ziraba zogera kurangira n'ibikoresho bya nkenerwa bikenewe kugira navyo nyene bizobe vyabonetse kugira rero dushobore korohereza abo baba bafashwe n'iyo ngwara ntibarinde kuja kwivuza hanze bashobore kuvurirwa no ngaha mu gihugu naco gituma n'imiti mbere ikoreshwa kuri iyo ngwara les anticancere iyo miti yashizwe ku rutonde rw'imiti nayo nyene ubu ikwiye kwinjizwa mu gihugu kugira tworohereze abasanzwe nabo nyine bashobora kuba bari kubafata iyo miti naho baba bagiye kwivuriza hanze bakabashyira kuri iyo miti mugabo bashobore no kuyironka ngaha mu gihugu indwara ya kanseri isanzwe iri mu buryo bwinshi kandi hakaba n'izifata abagabo gusa nka kanseri ya prostate ku bakenyezi nabo ahanini babangamirwa n'iyo mu ibere hamwe n'iy'ubwinjiriro bw'igitereko igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu oms citaho amagara y'abantu kivuga ko abakenyezi bahitanwa na kanseri baharurwa ku bihumbi majana abiri na mirongo irindwi na batanu buri mwaka muri abo mirongo umunani na batanu ku ijana bava mu bihugu bitaratera imbere harimo n'uburundi ku wa kabiri w'indwi iheze mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya kanseri urongoye igisata wemes mu karere ka afurika muganga macidizo moweti yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko impfu ziyongereye ku bice cumi na bitatu ku ijana kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda leta isaba umunyagihugu wese yoba afise amakuru ku bantu baba barigwije ko amatungo y'igihugu kwitunga urutoki mu ntumbero yo gufatira ayo matungo mu gihe iperereza rikibakorwako ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi mu gihe cyo gutangiza icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu rwego rw'ubucamanza umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga faustin nteziryayo yavuze ko muri uru rwego hakigaragara ruswa ituma abantu batera icyizere uru rwego uyu muyobozi yasobanuye ko ruswa ihangayikishije cyane cyane ariyo yise ruswa nini idakunze kugaragara ni kenshi mu maraporo anyuranye akorwa n'inzego zishinzwe kurwanya ruswa mu rwanda hagaragara abayobozi b'inzego z'ibanze banyereje imifuka ya sima abayobozi b'ibigo by'amashuri batwaye intebe nyamara nta na rimwe hagaragara umuyobozi wahombeje leta za miliyari zihora zigaruka muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta buri mwaka muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yasohotse umwaka ushize hagaragaye ko hari ibikorwa imishinga ndetse na gahunda zigenewe abaturage zikomeje kudindira kubera ruswa obadiya biraru ugenzura imari ya leta agaragaza ko miliyari ijana na mirongo itatu n'esheshatu zatikiye mu gurwaho ruswa mu mwaka w'ingengo y'imari bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda birari avuga ko mirongo itatu na gatatu ku ijana by'ingengo y'imari muri uyu mwaka ushize ariyo mafaranga yakoreshejwe neza nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga uyu muyobozi agasobanura ko amasoko ya miliyari makumyabiri n'esheshatu yatawe na ba rwiyemezamirimo ikibazo kigarukwaho buri gihe ni ukwibaza umunsi hazagaragarira amazina mu butabera y'abakomeye batumye leta itakaza akayabo ka za miliyari buri mwaka nk'uko uyu muyobozi ugenzura imari ya leta yabigaragaza umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga agereranya kurwanya ruswa nini no guhangana n'inyamaswa y'inkazi iba mu ishyamba ry'inzitane kurwanya ruswa nini ni nko kurwanya ikinyamaswa kinini cyane cy'inkazi icyo kinyamaswa kinini cyane cy'inkazi ntabwo gihingwa n'umuntu umwe umuhigi umwe ntabwo ashobora rwose kuba yagira icyo agikoraho niyo mpamvu rero mukomatanya imbaraga mwe zose buri muntu wese ubi eh, bifitiye akamaro kandi kurwanya ruswa bifitiye akamaro buri muntu wese buri muturarwanda wese kubera yuko nk'uko twabi- twabivuze ruswa imunga ubukungu bw'igihugu ariko nanone ruswa ruswa imunga ubutegetsi bw'igihugu Ah, ku buryo rero tugomba ku- ku- kuyirwanya ku buryo bwimbitse urwego rw'ubushinjacyaha butangaza ko mu rwego rwo guhangana n'iyi ruswa bwafashe ingamba zo kujya bufatira imitungo y'abantu bigaragara ko bafite imitungo itagendanye n'ubushobozi bwabo umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye yasobanuye ingamba nshya bafatiye iki kibazo ingamba za mbere ni uko umuntu iyo tumukekaho ruswa ubu ngubu tuhita dushakisha n'imitungo ye mu gihe tuyikora iperereza tukayifatira Mu- impamvu tuyifatira ni ukugira ngo tubanze tunamenye iyo mitungo anafite ihuye n'uburyo afite bwo kuba yagira iyo mitungo icya kabiri ni ukugira ngo mu gihe azahamwa n'icyaha iyo mitungo izifashishwe mu kwishyura uyu muyobozi yumvikanisha ko mu rwego rwo guhangana n'abantu bambutse imitungo yabo bakayijyana mu bindi bihugu ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangiye gukorana n'ibindi bihugu ngo hagaruzwe iyo mitungo iba yagiye kubitswa hanze ubu hari n'abatoroka ku buryo nko mu rwego rw'ubushinjacyaha hari impapuro mpuzamahanga tumaze kohereza hanze kugira ngo ibihugu abantu tuba twamenye bahunze baranyereje nk'umutungo wa leta cyangwa se harimo ruswa kugira ngo babe bafatwa noneho babatwoherereze ubwo ni mu rwego mpuzamahanga ikindi ni uko turi gushyiraho ingamba kugira ngo tujye dukurikirana ni- du- dukorana n'ibindi bihugu kugira ngo nubwo umuntu aba yaba afite za konti hanze iyo tubashije kumenya ayo makuru tube twasaba ibihugu muri urwo rwego rwa koperasiyo interinasiyonari mu kurwanya ibyaha nabyo tujye dukorana nabo icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu nkiko cyatangiye kuri uyu wa mbere kizasozwa tariki ya cumi na kane z'uku kwezi kwa kabiri insanganyamatsiko yacyo iragira iti ruswa ni icyaha kitihanganirwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda kandi ubushikiranganji bujejwe umutekano w'imbere mu gihugu buvuga ko mu myaka mirongo ibiri irangiye hakiri ikibazo gikomeye c'umushahara w'intica ntikize ku bapolisi bato bato ubandanya kuba intandaro yo gutoroka akazi ubwo bushikiranganji buvuga ko ku mwaka hatoroka abari hagati y'amajana ane n'amajana atanu eric bagira ubusa dufite ibindi kuri iyi nkuru imbere y'abadepite bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu nteko ishinga amategeko minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu yasobanuye ko nyuma y'imyaka makumyabiri biboneka ko igipolisi cy'u rwanda cyateye imbere mu nzego zitandukanye zirimo n'ikoranabuhanga ibi ngo biri mu byatumye igipolisi cy'u rwanda kirushaho kugirirwa icyizere kugera aho cyemerwa kujya mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye mu bikorwa byo kugarura amahoro hirya no hino ku isi kuva mu bihumbi bibiri na gatanu kirabarura abasaga ibihumbi bitanu bamaze koherezwa muri ubwo butumwa ku rundi ruhande ibibazo nanone biracyahari cyane ku bapolisi bato ibyo ahanini birashingira ku mushahara w'intica ntikize ku mupolisi muto mu rwanda minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu yabwiye abadepite ko umushahara w'umupolisi muto ugera kuri konte y'uri hagati y'amafaranga ibihumbi makumyabiri na birindwi n'ibihumbi mirongo itatu ku kwezi ibi ngo biba intandaro ya bamwe mu bapolisi batoroka bakajya gushakira ubuzima ahandi ubundi bamwe bagafatirwa mu bikorwa bya ruswa nk'uko bisobanurwa na cp vincent sano ushinzwe iby'imari mu gipolisi cy'u rwanda ikibazo cya desertion abapolisi hagati baratoroka iyo dukoze ubushakashatsi igituma batoroka eh, akenshi na kenshi batubwira ko ari imibereho babihuza n'imishahara bahembwa umupolisi muto ahembwa take home ah, ahembwa ibihumbi bitarenze mirongo itatu makumyabiri na birindwi iyo babigereranyije rero n'imibereho yo hanze iyo abonye opportunity yaho ajya gutwara imodoka muzi ko umushoferi ngira ngo ahembwa muri structure za leta umushoferi dufite rero iyo challenge y'uko baba bamaze kwigishwa baba bamaze gutangwaho budget imibare itangwa na polisi ivuga ko kubera impamvu zirimo imibereho mibi y'abapolisi bato buri mwaka hirukanwa abapolisi bari hagati ya mirongo inani n'ijana kubera ibibazo bya ruswa ibyegeranyo bitandukanye by'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane transparency international rwanda ntibisiba gushyira igipolisi cy'u rwanda mu myanya y'imbere mu nzego zirangwamo kabita ugukwaha iyo havuzwe umubare w'amafaranga ufatwa nk'umushahara w'umupolisi mutacyura mu rugo bishobora gutera ukwibaza byinshi ugereranije n'ibiciro bidasiba kuzamuka ku masoko y'u rwanda umunsi ku wundi hatirengagijwe ko ubutegetsi bwabashyiriyeho ihahiro ryihariye umukuru w'igipolisi cgp dani munyuza nawe yemera ko agashahara k'intica ntikize ku bapolisi bato gashobora kuba intandaro yo gutoroka akazi ariko nanone akongeraho ko n'imyumvire yabo yita ko iri hasi cyane yabigiramo uruhare ni amafaranga makeya ariko ibi nabyo bigenda biba deresiti kuko umutungo w'igihugu ugenda wiyongera cyane cyane ikibazo cy'umushahara kirahari ko hari n'ikibazo cy'imyumvire nk'aba batoroka iyo dukoze research kuki impamvu batoroka n'ubuzima babayeho iyo bageze hanze mirongo icyenda ku ijana bifuza kugaruka biritureti iyo wirukankwa wirukankwe wakora deep analysis ugasanga hari ikibazo cy'imyumvire iri hasi cyane iyo uri muri polisi leta irakwambika iragucumbikira iragutunga ubona rca ration cash allowance buri kwezi makumyabiri na bitanu harimo n'izindi benefit ibindi bibazo bikibangamiye minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu byasobanuwe harimo ikibazo cy'umubare muto w'abapolisi minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu irabarura abapolisi bakabaka ibihumbi cumi na bitandatu mu gihugu hose na sitasiyo za polisi magana abiri na cumi n'eshanu mu gihugu hose ibyifuzo ni ukwinjiza byibura ibihumbi bitatu by'abapolisi bashya buri mwaka ariko nanone bikumvikana ko bikigoye kuko mu myaka icumi ishize batigeze binjiza byibura abapolisi ibihumbi bibiri buri mwaka kugira ngo tuzibe kiriya cyuho cy'umubare muto w'abapolisi ndetse binajyanye no kuba twakora deployment mu mirenge hose no gutanga umutekano ku banyarwanda bose ndetse n'abatugana turateganya kwinjiza abapolisi byibuze ibihumbi bitatu buri mwaka ibi ariko bijyanye na bije bije tubona mu myaka irangiye nk'icumi ntabwo itwemera kuba twarenze igihumbi na magana atanu ikindi mu ngamba zindi dufite ni ukubaka sitasiyo magana atatu mirongo icyenda n'umunani zifite kondishoni za detenshoni nziza nimubona aho aho dufungira muzabona ko ari hato muzabona ko hatarimo kondisiyo nziza kurwana nabyo minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu kandi ivuga ko mu gihe itarongera umubare w'amasitasiyo ya polisi mu gihugu muri magana abiri na cumi n'eshanu zihari ijana mirongo ine na zirindwi zose abazibayemo badafite iby'ibanze byuzuye ibyo ni nk'ubwiyuhagiriro aho batunganyiriza amafunguro hasukuye n'ibindi mu gukemura ibyo igipolisi kigateganya ko byatwara byibura akayabo gasaga miliyari mirongo inani z'amafaranga nyuma yo kugaragarizwa isura y'imikorere y'igipolisi n'ibyo yagezeho komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano mu mutwe w'abadepite yizeje ko izakomeza kubakorera ubuvugizi mu bibazo bikigaragara mu gipolisi depite fidel rwigamba akuriye iyi komisiyo kubera ko bije itorerwa iwacu turabizi ko guverinoma yose izizi challenges ariko ubwo natwe twavuga ko turi ku ruhande rwanyu kuko tubibona turabibona natwe tuzakora uko dushoboye dukora ubuvugizi kabije kajye kazamuka amikoro y'igihugu ni makeya turabizi ariko natwe tuzakora uko dushoboye kugira ngo ibi bintu igihe twiyemeje ngo polisi igomba kujyaho kandi polisi iri modani igomba no kugira modani ekwipumenti ariko nyine ni ibintu bigenda biza buhoro buhoro buhoro mu bapolisi bakabaka ibihumbi cumi na bitandatu bari hirya no hino mu gihugu ibihumbi bitandatu bonyine nibo bacumbikirwa imibare iboneka igaragaza ko byibura umupolisi umwe agomba kurinda umutekano w'abaturage magana arindwi mirongo inani na babiri mu gihe mu bipimo mpuzamahanga umupolisi umwe yagombye kurindira umutekano abaturage basaga magana ane na makumyabiri eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu mpera z'indwi irangiye buruse mu bubirigi habereye inama mpuzamakungu yiga ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda cyane cyane izo muri malawi no muri repubulika ya demokarasi ya kongo ijwi rya amerika ryavuganye na michel niyibizi umwe mu bagize ubuyobozi bwa komite ijejwe gukurikirana ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda yatanguye abwira mugenzi wacu veniste nshimiyimana uko ikibazo c'impunzi zo muri malawi cifashe mu nama twabanje gushimira eh, leta ya malawi yakira impunzi ikazicumbikira ku buryo kugeza amagingo ya eh, uretse ibibazo bijya zigera nabyo bibabaje ariko leta ya malawi yagerageje kuzita kuzitaho ndetse nagira ngo nibutse ko eh, umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe impunzi igihe cy'umunsi w'impunzi ku isi hose yasanze impunzi mu nkambi arazihumuriza azi- azibwira ko nubwo habaye ibyo bita koroge sitasiyo ni ukuvuga kwambura ubuhunzi impunzi z'abanyarwanda ko eh, zi- zitazacurwa ku ngufu kandi ko eh, eh, zizataha ku bushake igihe eh, zibona ko i- ibibuza gutaha byavuyeho ubwo rero twashimiye nyine leta ya malawi tunayisaba ko yakomeza kubungabunga umutekano w- w'impunzi z'abanyarwanda kandi tu- tuna- tunavuga ko tugiye kubandikira twongera kuba- gutsindagira impamvu impu- impunzi zidataha kandi ngira ngo iki- icyo kibazo kirazwi ariko tukagomba kugitsindagira reka noneho turebe impunzi zo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zo mwazivuze wiki zizataha ryari zizataha zite ikibazo kifashe gute icya mbere cya na mbere ni uko impunzi zimo- zo muri kongo eh, bazita ko ari abicanyi ndetse nubwo hari- uretse ko batari impunzi zo muri kongo zi- ba- ba- bita iryo zina bazita ko ari abicanyi ko ari abajenosideri ikindi cya kabiri muzi ko iyo abantu batashye bavuga ngo ngo hari aba- ngo abarwanyi ngo n'ababo ntabwo rero mu- mu- bemera ko muri kongo hari impunzi kandi hari impunzi zigeze ku bihumbi magana abiri na mirongo itanu na bine zabaruwe na hcr ndetse bigashobora kuba zirenga birenga kuko impunzi zose zitabaruwe ariko ejo bundi twarazibonye izatashye tubona abana tubona abagore tubona baba bakirwa tubona bashyirwa mu mashuri ibyo ngibyo mwebwe ntabwo mubibona Eh, ibyo twabonye eh, venise kuri ziriya mpunzi zatashye ni uko zatashywe ku ngufu ziboshywe ikindi ni uko eh, aba- abategetsi eh, bamwe mu bayobozi bo mu rwanda bemeje ko zaciwe ku ngufu nta bantu batashye ku bushake ahubwo batashye ku ngufu ndetse bamwe bahasize ubuzima ku impunzi z'abanyarwanda wari uvuze yuko bazikuriyeho ubuhunzi ziri mu bihugu bimwe na bimwe Ah, iyo muganira n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ribabwira yuko rizakora iki kugira ngo izo mpunzi zishobore gukomeza kwitabwaho ndagira ngo nibutse ko twakoranye inama eh, eh, geneve mu busuwisi hamwe na hcr ndetse n'ibihugu byinshi bicumbikiye impunzi twese twemeranya ko impunzi zitazacurwa ku ngufu ariko kandi ko ne- ko- ko- ko izaba zikomeje zikeneye ubufashwa cyane cyane mu kwivuza no mu mashuri y'abana ko hcr eh, iza- izababa hafi ko itazigera eh, ibahatira gutaha ku ngufu ariko ko eh, yasinyanye ama- amasezerano na leta ko impunzi zo kuva muri mirongo itanu n'icyenda kugeza muri mirongo icyenda n'umunani mu- ko zikuriweho ubuhunzi ariko rero eh, nubwo byabaye akaba ari nko mu rwego rwa politiki ariko ibihugu eh, bicumbikiye izo mpunzi muri rusange nta na kihu- gihugu na kimwe cyahatiye impunzi gutaha ndetse na hcr mu nama bakoranye n'izo mpunzi ari abo mu bihugu biriya natwe bavuze ko izo mpunzi ntawe uzacurwa ku ngufu ko igihe bizajya bagenda ku bushake igihe babonye inzitizi zivuye mu nzira ije n'ibizi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane veniste michel niyibizi yavugana na veniste nshimiyimana akaba yongeye ko ibyapfunditswe muri iyo nama mpuzamakungu vyerekanye n'uko ikibazo c'impunzi z'abanyarwanda cotoregwa inyishu izoshikirizwa ibihugu vyazakiriye mbere na leta y'u rwanda nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda